ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shoti wevu muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho perezida wa repubulika y'u Burundi evariste ndayishimiye yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa repubulika ya demokarasi ya kongo mu ruzinduko arimo muri icyo gihugu twebwe nk'abatuye muri teritware ya uvira turifuza ko ba perezida bombi b'ibihugu byacu baganira bagatanga umuti ku bibazo by'imitwe yitwaje intwaro iri mu karere nka FNL nka Red Tabara zirwanya Burundi nk'imbonerakure ziza zije kuyirwanya bamwe mu baturage ba kongo baravuga icyo bateze ku muhuro w'abakuru b'ibihugu byombi abantu mirongo itatu na babiri bamaze kugwa mu mvururu zikomeje muri afurika y'epfo naho mu buhinde abantu babiri bakekwa kuba abayoboke ba al-qaida bafatiwe mu gico bivugwa ko bategura ibikorwa by'iterabwoba mbibutse ko ijwi rya amerika yuzuza imyaka makumyabiri n'itanu kuri uyu wa gatanu ntimucikwe n'umwe mu batumirwa twagendanye muri iyo myaka yose aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhere ku makuru hirya no hino ku isi uyu munsi imyivumbagatanyo no gusahura byakomeje muri afurika y'epfo abantu benshi bamaze kubigwamo no kubikomerekeramo mu gihe abandi babarirwa mu magana bamaze gutabwa muri yombi thomas kamilindi arakomeza
abantu bamaze gupfa bazwi kugeza ubu bararenga mirongo ine na batanu makumyabiri na batandatu n'abo mu ntara ya kwazuru natari yonyine gusa abandi icyenda n'abo mu ntara ya gauteng irimo johannesburg umujyi wa mbere munini muri afurika y'epfo yose umubare w'abantu bakomeretse nturamenyekana neza ariko umunyamakuru w'ijwi rya amerika johannesburg darren taylor aratubwira ko ari amagana naho abamaze gutabwa muri yombi bararenga magana umunani perezida Cyril Ramaphosa yohereje abasirikari ibihumbi bibiri na magana atanu mu mihanda gutera inkunga polisi byarenze ariko ntibarabasha guhagarika imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma uyu munsi nanone gusahura byakomeje muri kwazulu natal na cyane cyane mu mangazini i johannesburg no mu nkengero zayo nka soweto ibigo ntaramakuru bitandukanye bivuga ko izindi ntara icyenda za afurika y'epfo zo kugeza ubu nta kibazo zifite nta myivumbagatanyo ihari urakoze thomas kamilindi tuve muri afurika y'epfo tujya muri cuba aho abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yamagana imyitwarire ya leta mu guhangana n'ibibazo bitandukanye birimo ikiza cya virusi ya korona oriyani itanga ishaka
imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'imana muri cuba yari igizwe n'abanyagihugu bidogera leta ku bintu bitandukanye mu gihugu harimo n'ubutunzi butifashe neza umwe mu bakozi bo mu ngo yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ati icyo twifuza ni impinduka itororokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters hamwe n'iry'abafaransa afp avuga ko haciye imyaka itari mike habaye imyiyerekano ikomeye nk'iyo igizwe ku mugwa mukuru wa havana ikaba yaranagizwe mu bice bitandukanye by'igihugu yidukey valverde umwigisha wo mu mashuri mato mato afise imyaka mirongo itatu n'icyenda yavuze ko abantu bafise ishavu y'uko atamfungurwa zihari kandi ko hariho ibibazo byinshi mu gihugu leta iheruka gutangaza ko ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse ibice cumi na kimwe ku ijana mu mwaka uheze abantu bake cyane nibo bagendeye icyo gihugu nyuma y'aho leta ya trump igihaye ibihano isinzikazwa ry'ubutunzi bwa cuba bwagizwe kandi n'ikiza cya korona cyatumye ibintu byunyuka mu rudandazwa rutandukanye hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe n'ibihano biri ku rudandazwa rw'ibitoro amerika yashyizeho hagati ya cuba na venezuela abanyagihugu bidogera kandi igisata cy'ubuvuzi muri cuba inyuma y'aho ibitigiri by'abarwayi ba korona byiyongereye umukuru w'igihugu miguel diaz canel yagiriza leta zunze ubumwe za amerika kuba ifise uruhara muri urwo ruhagarara rwabaye mu gihugu abategetsi ba amerika barabihakana perezida joe biden avuga ko abagize iyo myiyerekano bariko biyamiriza intwaro z'agahotoro urakoze Ryan tuve muri Cuba tuje mu Buhinde aho polisi yataye muri yombi abantu babiri bafitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda ivuga ko bateguraga gukora ibikorwa by'iterabwoba ku munsi iki gihugu cyizihizaho ubwigenge Tim Harris ishimwe arakomeza polisi yavuze ko aba bagabo Minhaj Ahmed na Mesaudin bombi ari abaturage basanzwe batuye mu Buhinde polisi yemeje ko aba bagabo bombi bari bafite umugambi wo gukora ibikorwa by'iterabwoba ku munsi igihugu cyizihizaho ubwigenge aba bagabo batawe muri yombi ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa karindwi bafatiwe mu mujyi wa Lucknow uri mu majyaruguru y'ubuhinde umuyobozi mukuru wa polisi Prashant Kumar yabwiye abanyamakuru uyu munsi ku wa kabiri ko aba bagabo bombi bafashwe n'umutwe w'abapolisi bashinzwe kurwanya iterabwoba yavuze ko biteguraga gukora ibikorwa by'iterabwoba ku itariki ya cumi na gatanu ubwo igihugu kizaba kiri kwizihiza ubwigenge avugana n'itangazamakuru kandi Komar yasobanuye ko ibikoresho by'iterabwoba byari byarateguwe gukoreshwa ahantu hazaba hari abantu benshi ku nzibutso ahari kuzakoreshwa ibintu biturika ubu buryo byamaze kugera mu maboko ya polisi mu gihe Ahmed na Mashuden bahatwaga ibibazo bavuze ko abafatanyabikorwa babo bahunze umutwe w'abapolisi bashinzwe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ufatanije n'abandi bapolisi bari mu bikorwa byo gushakisha abandi bari inyuma y'uyu mugambi mu gihe ikirego cyamaze kugera muri polisi
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugera washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika turayahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho perezida w'icyo gihugu felix chisekedi yakiriye mugenzi we w'uburundi evariste ndayishimiye mu ngoro ya perezidanse i kinshasa muri kongo nyine abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku bibazo by'umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi banareba uburyo bwo gukora imishinga igamije guteza imbere urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'imirimo mu rwego rwo gutsura imibereho myiza y'abaturage b'ibihugu byombi perezida Tshisekedi yabwiye perezida Ndayishimiye ko anejejwe no kumwakira kandi ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'ubuvandimwe hagati y'ibihugu byombi nk'uko byemezwa n'urubuga rwa Twitter rwa perezidanse y'u Burundi tukivuga ku by'urwo ruzinduko abaturage b'umujyi wa uvira wuhana urubiyi n'uburundi barasaba perezida w'ibihugu byombi gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje ibirwanisho by'abarundi bavuga ko iri muri teritwari ya uvira barasaba kandi gukuraho ikiguzi cy'amadolari mirongo itatu abaturage bishyura iyo bagiye kwipimisha covid cumi n'icyenda kugira ngo bashobore kwinjira mu burundi vedasite ngabo mu burasirazuba bwa kongo akomeza inkuru haba abatuye muri uyu mujyi cyangwa abatuye muri teritwari ya uvira ijwi rya amerika ryagiye rivugisha benshi bivuze yuko mu biganiro perezida w'uburundi evariste ndayishimiye agirana na mugenzi we wa kongo felix kisegeti byatorera umuti ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi yica abaturage b'abakongomani batuye muri aka karere mu ibaruwa claude misari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya kongo uvuka muri uvira yandikiye perezida wa kongo yasabye yuko yaganira na mugenzi we ibibazo by'umutekano muke uri mu misozi miremire ya uvira Fizi na Mwenga ndetse n'ikibaya cya Rusizi uterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yinjira ku butaka bwa Kongo ivuye i Burundi uyu mudepite ashinja iyi mitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ikorana n'iy'abakongomani kwica abaturage kubashimuta no kunyaga amatungo mu kibaya cya Rusizi undi muturage utuye Uvira Alex Ndisanze nawe ashimangira ko mu biwujije aka karere amahoro harimo inyeshamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari ya uvira twebwe nk'abatuye muri teritwari ya uvira turifuza ko perezida ba perezida bombi b'ibihugu byacu uw'uburundi n'uwa kongo baganira bagatanga umuti ku bibazo eh, by'imitwe yitwaje intwaro iri mu karere nka fnl nka red tabara zirwanya uburundi nk'imbonerakure ziza zije kuyirwanya zose zikarwanira ku butaka bwa kongo niko abaturage bapfa niko ibyabo binyagwa niko imihanda isenyuka niko batwika akarere kose kagasambuka niko bakora ibintu by'umutekano muke mu karere ibyo byose twifuza ko mu biganiro byabo botanga ibisubizo mu bindi bihangayikishije aba baturage baturiye umupaka n'u Burundi harimo n'ikibazo cy'amafaranga menshi basabwa gutanga kwipimisha covid cumi n'icyenda mbere y'uko bemererwa kwinjira ku butaka bw'uburundi ndikumara Vincent akora akazi k'ubufundi mu mujyi wa Uvira turiko turiha idolari icumi kugira dusubire iwacu ku burundi tukariha idolari icumi idolari zitanu zikaba idolari cumi na zitanu abakongomani nabo bariko bishura idolari mirongo itatu kugira nabo bagere mu burundi n'umunyagihugu muto muto turabona ko ayo mafaranga atoshobora kuza arayaronka aba perezida rero bari bakwiye kuvugana bakigira ikibazo cy'iki cy'uko umupaka wogira anta bupunguza amafaranga kugira wa munyagihugu muto muto bamwe bahora bashora udutomati bamwe bahora bashora uturengarenga nabo bakoroherwa ukuntu bohaca kuko urabona imigenderanire bisigaye y'abantu bafise amafaranga abantu bato bato ntibakihaca usibye iki kibazo cy'umutekano muke ndetse n'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya kovidi abakoresha umupaka wagatumba basabwa kwishyura abatuye muri uyu mujyi barifuza yuko abakuru b'ibihugu bombi bakora ibishoboka byose bagafunguza bamwe mu baturage b'abarundi bafungiwe muri uvira ndetse n'abakongomani bafungiye burundi bazira ubusa hari yagize iminsi yafungwa abantu benshi abarundi benshi hari imfungwa nyinshi z'abarundi ziri hano ziri hano buvira hari n'izindi mfungwa z'abakongomani ziri bujumbura icyo gihe rero tugatekereza ko uru rugendo bazabiganiraho kugira ngo bibashe gukemuka ugeze muri prizo santarare hari abarundi benshi bafungwa bamwe bazira ubusa abandi ibyangombwa byabo byashize abandi bafite ibibazo byihariye ibindi bijyanye nayo nyine imitwe yitwaje intwaro ariko ugasanga bicaye bakakiganiraho byarushijeho kunoza imigenderanire ibihugu byombi mwumenya yuko perezida ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ari mu ruzinduko muri congo kuva kuri uyu wa mbere oveda singabo ku bwaradiyo ijwi ry'amerika ubuvira mutarakivuyeho
nk'uko twabibabwiye ku wa gatanu w'iki cyumweru radiyo yanyu ijwi ry'amerika izizihiza imyaka makumyabiri n'itanu itangiye kubagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki cyumweru ibiganiro byacu biribanda ahanini ku cyo iyo radiyo yabashije kugeraho muri iyo myaka n'ikiteganya kugeraho mu bihe biri imbere ni muri urwo rwego nanone tubatumiye mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika tuzajya kandi tubatumirira bamwe mu bagize uruhare mu biganiro byacu silvestre ntibantunganya wigeze kuba perezida w'u Burundi ni umwe mu bantu ijwi rya amerika ryagiye ryiyambaza kenshi mu biganiro bitari bike reka n'ubundi tumuhe ikaze muri iki kiganiro agirana na mugenzi wacu frederic nkundikije ku byerekeye iyi sabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu
n'itanu aba ataguye gukura bimwe biboneka hano mu kirundi wacu nuvuga yuko mbere ni ukubaka abageze ni ukubaka twumva rero yuko ari igihe cyiza gihambaye cyane kuri iyo radiyo yanyu kandi kuko namwe muvuga ariyo yacu kuko uriya ni radiyo yumvirizwa muri kano karere cyane igashobora kuba rero igihe ifasha abarundi abanyarwanda eka mbere n'abandi bantu muri kano karere haba muri tanzania haba muri congo eka mbere no mu uganda bashobora kuba bumva ikirundi muri mu bantu bagize uruhara ruhambaye mu biganiro byabyo ijwi ry'amerika haba politiki haba eka ibyiyumviro bitandukanye murashobora kutubwira ku bwanyu uruhara iryo ijwi ry'amerika ryagize muri iyo ntara yose ni inkuru mu kazi nakoze mu buzima bwanje atari ibya politiki icyo nakoze ni ukumenyesha amakuru narakoze kuri radiyo y'igihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi ndazi rero akamaro ko kumenyesha amakuru na cyane cyane uciye ku iradiyo warabagara mu gihugu iwacu hoho ugasanga iradiyo rifise akamaro kanini kubera kuko abarundi dukunda kumviriza usumvya uko twoja gusoma n'abakunda kuvuga ngo turasoma cane bashaka kuvuga yuko abarundi basoma urwagwa mugabo turumviriza cane gusumba uko dusoma nico gituma buriya no mu migenzo yacu y'ikirundi bakunda kubwira bati kwima ijambo umuntu ni nko kumuniga kwima ijambo kumubwira canke kwemera ko nawe nyene akubwira ivyo navyo rero iradiyo ry'amerika niryo rikora mu biganiro vyayo iratubwira amakuru mugabo kandi igatuma n'abandi bayumviriza b'abarundi abanyarwanda n'abandi bashobora kuganira nabo nyene muri ico kiganiro canyu murisanga ivyo rero biragira ingaruka nziza mu buzima bw'abantu kuko bituma abantu bamenya ubwa mbere hoho ibiri kubiraba iwabo bakongera kandi bakaronka n'akaryo nabo gushikiriza uko bifuza uko babona ibintu biri ngaho iranyo rero urabona iyi myaka mirongo ibiri n'itanu iheze ni imyaka ugiye kuraba yerekana ko iradiyo yaje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ico gihe muri kano karere haba mu burundi haba mbere mu rwanda haba hehe ntibyari byoroshye kuko twari mu bintu bikomeye cyane rwose urabona mu rwanda hari haheze imyaka ibiri habaye ubunyabwoko ry'abatutsi urabona mu burundi twari tumaze imyaka itatu turi mu byakurikiye iganga mu kongera kwiza mbere cyo butagaye n'ubwicanyi butagira izina bwakurikiye urabona muri kongo naho ntihari ingorane iradiyo rero yanyu yaragiye ifasha muri ibyo byose kugira ngo abantu bategere ibiriko biraba bongere babone buhoro buhoro n'ibyo tuza kugira kugira ngo bagende birongera inyishu mu majambo make kandi mu gusozera nashaka mugire nk'ubutumwa mushikiriza baba abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika baba abamenyesha makuru y'ijwi ry'amerika eka n'abandi bose baba mu bindi bihugu byose byo ku isi bakurikirana iradiyo ijwi ry'amerika ubutumwa mwubaha ni nk'ubu
hagati y'umucacu cy'uburundi n'igihugu cy'amerika byizera yuko bikorera inzoka muri kino gihugu n'ibyo nabyo nyine bisoza vuba kugira ngo iradiyo ishobore gusubira gusambirana yumvikane hose hanyuma icyo nosaba abawugize iby'amerika ni uko bagenda bayumviriza bumviriza ibyo biganiro bibafasha bibafasha kwiteza imbere ntibagende baraba gusa kuko ari yaba araba gusa ibintu byo kumenya ngo haya habaye ikigusa kuko bagaheza ngaho akaraba ati ngiye gukoresha iradiyo ari kuyumviriza ari gushyizamo ibyumviro kugira ngo nterere nanjye mbe muri ba bandi mbaye muri bibiliya bavuga bati nanjye umunyu umunyu w'iyi si y'uburundi umunyu w'isi y'u rwanda umunyu w'isi yo muri kongo yo muri tanzaniya umunyu wa kano karere babe umuco muri kano karere bafashijwe n'ijwi ry'amerika biganiro rigenda ritunganya perezida silvestre ntibanunganya mwahoze murongo Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya ko kwigina iradiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika eka kuri iyi sabukuru y'ijwi ry'amerika mukaduha ikiganiro mwakoze cyane rwose nawe murakoze cyane kuba babaye kano kanya naje kugira ngo ndifuze namwe muri iyi minsi mikuru yanyu namwe mwese mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu twongeye kubatumira gukurikira uko bizakomeza kugenda mu bashimishijwe rero n'iyo sabukuru harimo n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzaniya abo mu nkambi za nduta nyarugusu na mutendeli babwiye ijwi rya amerika ko barikurikira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mirongo migufi ya shortwave barasaba ko bakomeza guhabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo nk'uko byagenze muri iyi myaka ishize bikazakomeza no mu yindi iri imbere uku niko babibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joven ukorera muri tanzania turateye iteka ijwi rya amerika ry'imyaka mirongo ibiri n'itanu rimaze riko rirasamirana mu kirundi no mu kinyarwanda impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania zatubwiye ko zumviriza iradiyo ijwi rya amerika biciriye ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe no ku mirongo migufi ya shortwave mu bibazo twabagije biraboneka neza yuko hafi ibice mirongo indwi ku ijana barakunze gukurikirana no kumviriza ijwi rya amerika iminsi yose kimwe mu bituma izo izo mpunzi zikunda kumviriza ijwi rya amerika ni uko hari amakuru menshi araba ibibazo byazo ku buryo bw'umwihariko ikindi izo mpunzi zemeza yuko zikunda cyane kumviriza ibiganiro by'ijwi rya amerika kubera ibafasha cyane kumenya amakuru yabo ayavugwa mu gihugu cy'amavuko burundi n'ahandi hose mu makungu yego iradiyo ijwi rya amerika ikorera kuri izi myaka mirongo ibiri n'itanu itanga gushyikiriza ibiganiro mu kirundi n'ubwo icya mbere turashimye kuba yatwiyumviye ko na twebwe ihanga ry'abarundi ko ryadushyikiriza amakuru atwega ndetse na yegisi mu rurimi rw'ikirundi ijwi amerika mu by'ukuri turarikunda cyane kuko biradufasha cyane nubwo tuba mu buhungiro turashobora kumenya ibiko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi biciye ku maradiyo turashobora kumviriza amakuru aciye ku gihugu Amerika turashobora kumenya ibiriko birabandanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi turi ko turumviriza iradiyo ijwi rya Amerika riradufasha tukumva kumva n'izindi mpunzi zibayeho ijwi rya Amerika ryatugende tukavuga ingorane dufise hanyuma tukamenya no kungene igihugu cy'u Burundi kimeze mu bindi bihugu tukumva udukuru twaho tukanezerwa tukabishikiriza bikumvikana amakungu tukumva abarimo kandi batandukanye tukumva ukuntu babayeho urumva ko ijwi rya amerika dufitiye ikimaze gikomeye cyane turarishimiye cyane kandi twifuza yuko ribandanya ritaraza mu makambi ryumviriza ibibazo byacu iyo baje turahumura tukababwira ingorane dufise na- tu- bakajya babidutwarira kure Tuku- natwe tukajya tubyumva ku maradiyo atandukanye tukanezerwa cyane rero turarishimiye n'ubu mushishikare mwandanya kumviriza ibibazo by'impunzi izo mpunzi zemeza yuko kudahengeshanya no gutanga amakuru yemejwe atarimwo ububeshi ariko imwe mu mpamvu ituma benshi bakunda kuyumviriza cyane mu nkambi hari ivyo impunzi zisaba yuko ijwi rya amerika yorushirizaho mu gutanga amakuru yemejwe mu biganiro byayo hariho ikiganiro cyitwa muri isanga hariho ikiganiro cyitwa amakuru mu karere ikiganiro cyitwa amakuru mu ntara ibyo biganiro byo nko ku bandi rwanjye ni ibiganiro binezera cyane gusa ijwi rya amerika ndarikundiye ikintu kimwe gusa ni uko ibyo rishikiriza ridashikiriza ububeshi mu by'ukuri rishikiriza ibintu by'ukuri nico ndarikundira cyane rwose yakojeho cya mbere na mbere ntanguye gushima kuba barabyumviye gutanga amakuru bayacishije mu rurimi rw'ikirundi dusanzwe dutahura eh, hamwe n'uko amakuru yabo ari amakuru atangwa ku isi yose niyo mpamvu dushima ijwi rya amerika kuko biradufasha rwose tukamenya ibintu n'ibindi tukaguma ngaho tunezerewe twumva udukuru n'utundi naho biri uko si ibintu byoroshe kuronka amakuru yega impunzi mu gihugu cya tanzania impamvu ni uko ataburenganzira bukwiye ku bamenyeshamakuru bakorera mu nkambi cyo kimwe no ku mpunzi ziyatanga bityo impunzi zisaba leta ya tanzania gutanga uburenganzira bukwiye ku banyamakuru kugira bashobore kuzivugira ibibaraga ishinga ata nkomanzi murazi ko dufite uburenganzira buke dusanga dufite n'uburenganzira bwo kuba twatanga amakuru y'ibitubakiye basanga ni n'ahantu tugashi- turishyira ngo twizane rero ku buryo uzasanga n'umuntu atanga amakuru atanga atamu atisanzuye ah, afise ubwoba yikeka yuko buri mwanya wose bahura n'ikibazo cy'umutekano muke bakananirwa ingene batanga bakagira ubwabo bwo kuyatanga kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika mu byo ijwi rya amerika yakoze mu myaka makumyabiri n'itanu ishize harimo no guhuza abantu n'imiryango yabo mu kiganiro agasaro kaburaga mwumvisemo inkuru y'umwana w'umuhungu witwa moise niyo nkuru wavukiye ku bitaro bya sayashika i kigali hari ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi n'abiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda yabyawe na mukasine odete nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugeraho uburenganzira hashize imyaka makumyabiri n'umwe yaramubuze yaje ku ijwi rya amerika amushakisha uwareze uwo mwana anyesi rubagire nawe yaje ku ijwi rya amerika avuga ko amufite mugenzi wacu veniste nshimiyimana utegura ikiganiro agasaro kaburaga yahuje abo babyeyi dore ikiganiro bagiranye mwese muraho neza muraho deta wa kera ni amahoro ndaho ndamahoro Amahoro.
ndashima imana imana ishimwe ko tubonanye ni ukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye shimye imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza nanjye ndashima imana kongera kumva kubona tu- twumvikana mu majwi twese tukiri bazima ni iby'igiciro nanjye narabyifuje sinabibona kigali tubana nini turaburana ariko nanjye ndaho ndashima imana ni ukuri imana ishimwe cyane kubona ari muzima nanjye ndiho ndi muzima imana ishimwe cyane ni byiza cyane kumva um, ababyeyi mwembi muhuye mukaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo Uh, madame mukasine kuba wongeye kuvugana na rubagire uretse eh, kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana eh, ushobora no kumubaza amakuru yandi nzi ko uyafite menshi ushaka kumubaza ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi imyaka ibaye myinshi amakuru ye amerewe ate umwana amerewe ate abandi bavandimwe bameze bate Ni ukuri amakuru ni menshi cyane mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira ni ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye mbese sinzi ukuntu nabivuga ngewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe ariko nkasenga imana imana ikambwira ati muzabonana ni ukuri ndishimye cyane byandenze
anyesi
nagira nyine babwira amakuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri kigali yego ndi muzima umuryango uraho turi bazima abavandimwe ni bazima umwana ngira ngo uhumurize nkubwire ko umwana ari aho ara- yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose ni ukuri ku ruhande rwacu twese ari ngewe ari n'umwana turashima imana ndi hano muri kigali nta kibazo
imana ishimwe cyane mbese nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza nta- ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite gusa imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima imana ko yaduhuje ku ijwi rya amerika venusi nshimira imana ni ukuri imana yo mu ijwi izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro urakoze cyane nanjye ndashima imana cyane kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabona umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu aba ava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye odeta nana aragukeneye nanjye arankeneye twese ara- twese aracyadukeneye rero aho bi- bi- bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo venisite uduhuje n'ijwi rya amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza ni ukuri ni ugushima imana ku mpande zombi ari wowe ushima imana nanjye nshima imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubone umwana dukomeze turere nta kibazo odeta ndacyasenga kwa kundi unzi ntabwo nahindutse odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubu ngubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize uba- ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza nuburi njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumva numvaga wari imutse waragiye nkumva se nahera he se waba ukirikira ubura ko ariho nari naragusanze mbere se waba warimutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho na- nahera ariko imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana ni ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana akubone akumenye abone barumuna bakuru be na barumuna be niba bahari simbizi ni ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima imana nanjye nshima imana dutegereje igihe venisite yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi imana ishimwe cyane
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya ni aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho yari ahagarariwe na edi rwema fatu alimas karara niwe wamfashije kuyegeranya jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe